murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwabonye imana ikingura ni tomasi kamirindo basuhuza uyu munsi ni kuwa gatandatu ku itariki ya gatatu y'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi muratwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri turi no kuri interineti radiyo yacu voa akadomo komu dutangiye ibiganiro by'iki gitondo n'amakuru y'akarere k'ibiyaga bigari turakomereza ku kiganiro iwanyu mu ntara naho saa kumi n'ebyiri ni cya kiganiro cy'umuziki dususuruke amakuru rero mu rwanda leta yemereye abatuye ahazagurirwa ikibuga cy'indege cya gisenyi kuba bahagumye kugeza mu kwezi kwa gatanu bari barahawe itariki ntarengwa ya mirongo itatu n'imwe y'ukwa mbere k'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani biza gutera umwuka mubi hagati y'abaturage n'ubuyobozi claude ganza munyamagana araduha inkuru irambuye nyuma y'impaka nyinshi zabaye mu kwezi gushize hagati y'abaturiye ahazagurirwa ikibuga cy'indege cya gisenyi n'ubuyobozi byahagurukije minisiteri y'ibikorwa remezo kuri uyu wa gatanu ubwo umunyamabanga wa leta ushinzwe gutwara abantu n'ibintu muri iyi minisiteri bwana wihanganye jean de dieu yahuraga n'aba baturage akumva ibibazo byabo ni ibiganiro byabereye mu muhezo nta tangazamakuru ryari ryemerewe kwinjira mu cyumba ibiganiro byaberagamo abaturage bo mu midugudu y'isangano mikingo na kivumu mu kagari ka byahi bagomba kwimuka bagaragazaga ibibazo birimwe by'ababariwe ariko batarishyurwa abishyuwe batinze basa batanu ku ijana n'indishyi y'ubukererwa ateganywa n'itegeko kimwe n'ibikoresho byubatse amazu yabo bifuzaga kujyana ariko ubutegetsi bukabibima nyuma y'umwanya muremure bamwe muri bo twaganiriye batubwira ko bishimiye ibyavuye mu nama ku kijyanye n'ibikoresho babitwemereye ariko hakurikizwa porosedire yo, yo kwandika tubisaba kuko amategeko ariko abiteganya y'atanu ku ijana nyakubahwa minisitiri yatweretse ko kuba twarabaruriwe tukishyurwa iyo mitungo yakagombye kuba ari imitungo ya leta ariko kuba baba batekereza kubiturekera nk'abaturage b'igihugu natwe hari ibyo tugomba kumva tugomba kurekura twari dukurikiye cyane ko atanu ku ijana ataba inyungu zirenze ibikoresho twemerewe ni ukuvuga ngo mwemeye guhara ayo ngayo atanu ku ijana kugira ngo muzabone ibyo bikoresho ni ukuvuga ngo ibyo byose byabaye mu bwumvikane tubyemeranyaho atanu ku ijana twayaretse kuko badusobanuriye kandi batwereka n'ibikorwa tugiye gukorerwa ko ari twe bifitiye akamaro banatwemerera ko no mu mirimo izatangwaho ari twe tuzaba ba mbere kuyihabwaho turabireka umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ibikorwa remezo ushinzwe gutwara abantu n'ibintu bwana wihanganye jean de dieu yavuze ko ikibazo cy'abamaze kubarirwa batarishyurwa nacyo cyasobanuwe neza kandi ko abaturage babyumvise abo twabariye twishyura twabamenyesheje impamvu bitabaye ko ari ibijyanye n'ubushobozi ibijyanye n'uko amafaranga atabonetse ariko tubaha gahunda ko tuzabishyura mu kwezi kwa munani tubyumvikanaho turabibamenyesha ko tubemerera ko muri iki gihe tutarabishyura bashobora gukomeza gutura aho ngaho n'ibikorwa byabo bakabikora nk'ibisanzwe niba hari abafite amazu yenda kubagwaho afite ibibazo bakaba bashobora kubisaba twashyizeho agakomisiyo gashobora kubireba bakagira ariko muri icyo gihe bakaba bahari ndumva hakaba n'abavugaga ibibazo by'umutekano bavuga ko bamwe muri bo bakuramo ibindi abandi bakagera so abo nabo turabaganiriza twumvikana nabo uko ibibazo by'umutekano n'inzego z'umutekano hano zikwiye gukorwa ariko twaganiriye ibibazo byabo byinshi bari bafite bigakemuka nabo batubwiye ko bagiye kugira uruhare rukomeye cyane cyane muri ibyo byo gukemura umutekano minisitiri wihanganye yavuze ko nibamara kwishyurwa mu kwezi kwa munani ni ukuvuga mu ngengo y'imari y'umwaka utaha wa bibiri na cumi n'umunani bibiri na cumi n'icyenda bazaba bafite andi mezi ane yo kwitegura ku buryo mu kwa cumi n'abiri bose bazaba bamaze kuhava minisiteri y'ibikorwa remezo ivuga ko imirimo yo kwagura ikibuga cy'indege cya gisenyi izatangira mu kwezi kwa karindwi kandi ko bifuza ko kiba ikibuga kiri ku rwego rw'akarere gifite ubushobozi bwo kwakira n'indege nini cyane none iki kibuga kizaba cyatangiye gukora ryari minisitiri wihanganye ibyo twatekerezaga ko tugomba kugera muri bibiri na makumyabiri na rimwe gikora kimeze neza kiri abugurededi ariko tukazabishyira tukazabishyira muri za fasi icyemeza akarere ka rubavu kari kafashe cy'uko abaturage barebwa no kwimukira ikibuga cy'indege bagomba kuba babikoze bitarenze tariki ya mirongo itatu n'imwe mutarama cyateye abaturage kwijujuta gukomeye bamwe batangira gusenya amazu yabo mu ijoro kandi abari batarasenya bavuga ko bibahungabanyiriza umutekano twebwe abantu muramara kubimura twe dusigayemo hagati muraza kuducungira umutekano urugo ku rundi nikwivugira ngo bagenda babaye bafate ibyabo bagende hano hakirimo abantu batari bishyurwa urumva icyo gihe haraba umutekano gute kandi hari utarishyurwa hari uwafatiwe ibyangombwa nawe babibitse wabuze icyerekezo arimo ubu noneho abishyuwe bose bagomba kuba bamaze kwimuka bitarenze mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka mu gihe abatarishyurwa bivuga ko bazaba bishyuwe mu kwezi kwa munani kandi nawe uyu mwaka ukazarangira bose bamaze kwimuka nibutse gusa ko imiryango igera kuri mirongo icyenda n'irindwi kugeza ubu ariyo itarahabwa ingurane yamaze kubarirwa claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ijwi ry'amerika abanyekongo barimo barahungira muri tanzania kubera intambara hagati y'abasirikare ba leta na mayimayi mu turere twa fizi na masisi ni mu ntara ya kivu y'epfo muri repubulika na demokarasi ya kongo james jovin aratubwira uko barimo bakirwa muri tanzania leta ya tanzaniya itangaza ko abanyekongo imaze kwakira kuva mu ndwi iheze bagera ku igihumbi n'amajana atatu tony liza ajejwe ibibazo by'impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu mu kiganiro n'abanyamakuru yemeje ko abahunze bagizwe ahanini n'abafasoni n'abana kwa ujumla wame, wamepewa kila kitu wamejengewa kuna vile vijumba ambavyo leta ifatanije na hsr yakoreye ibyangombwa byose bisabwa ku mpunzi amashyirahamwe yose yafashe impunzi ari hano kugira ntihagire n'indwara yo kwaduka muri izi mpunzi kandi murabona yuko benshi ari abana abagore n'imisore twabahaye indya amazi n'aho gushyira umusaya mu minsi mike tuzaca tubajyana mu nkambi baze kubana n'abandi bahamenyereye labda tutaomba na nini labda ita, itafanya hivi na hivi lakini yavuze yuko icyo gikorwa cyo kwandika izo mpunzi no kuziha ibyangombwa gikorwa buke buke kubera bakeneye kuraba yuko hoba harimwo abagwanyi ba mayimayi kwa hiyo wenyewe wanakuta kila kitu kipo gushika n'ubu izi mpunzi zigera igihumbi n'amajana atatu ziracyari hano kibirizi aho zasohoreye bivana n'uko turaba ivyo bahunganye ntihabemwo inkoho urazi ko atari abahunga bose bahunga intambara harimwo n'abandi usanga atari abantu beza batwara inkoho mu nkambi kujya gukora ubusuma unawambia kila siku bamwe mu bavuganye n'ijwi ry'amerika bavuze yuko bakiriwe neza na leta ya tanzania ifatanije n'amashyirahamwe afasha impunzi bagasaba yuko icyo gikorwa cyo kubandika no kubaha ibyangombwa byo kwihuta kugira ngo bajye guhumuza umutwe kuvana n'ingorane zababayeko murabona ko twahunze duciye mu ruzi tanganyika tugakoresha ubwato ubu dufise uburuhe burenze dusaba yuko bakora ibyihuta tukajya guhumura mu nkambi kuko ibibazo dufite ni byinshi rwose ariko turashima batwakiriye neza cyane bitegekanijwe ko mu ndwiza leta ya tanzania ifatanije n'ishami rya onu ryita ku mpunzi ku isi yose hsr izatwara izo mpunzi mu ikambi ya nyarugusu ibarizamwo impunzi zigera ku bihumbi ijana zigizwe n'abarundi hamwe n'abanyekongo james jovini iryo rya amerika mu ntara ya kigoma muri tanzania
claude ganza munyamagana mu rwanda na james jovin muri tanzania murakoze kuri ayo makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mutubwiye nshuti z'ijwi ry'amerika ubu noneho ni wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara cy'amakuru yo mu ntara z'uburundi no mu nkambi z'impunzi z'abarundi
radiyo ijwi ry'amerika isamirani washington ndetse mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri sitiyo ya cumi n'umunani muri kumena joe diane nahazuwe ndongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze kuri mwese inshuti bakunze amaderantoki yashizeho uwundi muntu utazi urumva ko ari ikibazo kigoye hari n'igihe bayasiga ku rubaho muri icyo gihe rero akazi kaba gapfuye ayo masaha amwiyinga ugiye kuyaharura ni menshi cyane uyu ni umwigisha wo ku ishuri nshingiro rya musenyi ya kabiri turi muri komine mpanda y'intara ya bubanza mu gihugu cy'u burundi agaruka ku kibazo c'isuku rike rivugwa mu mashuri yo muri iyo komine iyo nkuru co kimwe niyerekeye impunzi z'abarundi bagera kuri cumi mu ikambi ya nduta muri tanzania bari mu minwe y'igipolisi bagizwa kuba mu mirwi irwana turazigaruka ko hanze hato hagati aho abakunzi b'umuririmbyi w'umuganda radio yitavye imana kuri uno wa kane ijwi rya amerika ribandanya ribahoza muraba hagufi y'amaradiyo yanyu mu mpera turaza kugaruka ku vyamuranze iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ndabaha ikaze inshuti bakunzi bacu amashuri amwe amwe yo mu ntara ya bubanza turi mu gihugu cy'u Burundi yugarijwe n'ubukene butuma adashobora kuzitira inyubako akoreramwo ivyo rero bigatuma abahita bitiza ayo mashuri mu gihe bafashwe n'umusonga atatuzu twa surwume twegereye aho bari abana bati biravuna kwigira mu myanda abigisha nabo bati ntimurira busema natwe ntitworohewe mugenzi wacu Diane Ndonse mu ntara ya bubanza aratubandaniriza ino nkuru
ibirasi abanyeshuri bigiramwo hamwe n'ubuzu bwa sugumwe muri rusange ahanini byubakwa mu ntererano y'ababyeyi ku mashuri amwe amwe twaciye ko abayobozi baho batubwira ko abo babyeyi baterera ibikoresho byo kubaka hamwe n'amafaranga y'abafundi bubaka nayo ku bijyanye no guheraheza inyubako nko gushyirako imiryango hamwe n'amadirisha bigakorwa na leta ko kuri rino shure shingiro rya musenyi ya kabiri iri muri komine mpanda ibirasi bimwe bimwe bitugawe abahita babyitumamwo ibyo bigatuma abanyeshure bama bazindukira mu bikorwa byo koza amazirantoke banasanga yasizwe ku kibaho no ku ntebe bicarako uyu mwigisha wo mu mwaka wa kabiri avuga ko binatuma batakaza amasaha menshi yo kwiga barashira mu ntebe canke hasi bakinjiza mu ntebe indani tukagira ibibazo rwose abana bakabajene kandi tuba tubahohoteye nyene uravyumva amazirantoke yashizeho uwundi muntu utazi urumva ko ari ikibazo kigoye kuyakura turabona ko abana nyene babaye jene turabahohoteye natwe nta kundi vyogenda barayakura bakoresheje isuka canke igi pawa akabakorokana bikaba nabi rwose hari n'igihe bayasiga ku rubaho muri icyo gihe rero akazi kaba gapfuye ayo masaha amwe yinga ugiye kuyaharura ni menshi cyane
ushitse no kuri rino shure rya bubanza ya mbere iri ku mugwa mukuru w'intara ya bubanza wakigwa n'umunuko mwinshi nawone uva ku kubura imiryango y'ubuzu bwa sugumwe maze abahita bose bagahita barahituma nk'uko indongozi z'ishure zibivuga kukaba nkako ugishika mu bwinjiriro bwabwo wakigwa n'amazirantoke abanyeshure ntibiborohera kwiga kuko biga bafunze ku mazuru uyu ni umwe muri bo mu kuri tuko turiga uradusanga mu ishuri abanyeshuri barakunda kwifata ku mazuru reka usohotse no ngaha hanze ntibuhagara ngaho imbere y'umuryango kuko umunuko uba mwinshi rwose cyane reka aho bakorofye birarenze nta muntu yohagarara ngaha yotsa yiruka ibintu byunyurwa nuko n'ubwo buzu bwa sugumwe butugagwa ari buke ugereranije n'igitigiri cy'abanyeshure ku banyeshure igihumbi n'amajana atandatu bahiga bakoresha ubugera kuri cumi na bubiri mu gihe bwategerezwa kuba mirongo ibiri na bune byongeye iri shure shingiro rya bubanza ya mbere nta ruzitiro rifise imbere yaryo hakaba utuzu tw'idandarizo hamwe n'ikibuga cy'umupira w'amaguru umwunganizi w'umuyobozi w'iri shure nzabarantumye samuson avuga ko ari nayo mvo y'umunuko uharangwa ahanini twobita ku bantu batanguye kubaka ayo mashuri kuko bayubatse ntibayugaye batayugaye n'abanyeshuri baguma bagira ntibaguma bagwira hama murabonaga ko yegereye stade iyo hari umupira abashayo bose bapfa aho baroye ntibara bati tugenda indani muri kajya kanogo kabigenewe ashapfa haroye hama rero ugashukura n'abahita barengana kubera hatugaye kuko nta n'uwo babuza ngo reka kujayo niho muca mubona uwo munuko uzanana ngaho nico tuma mwumvise ntuze uwo munuko udasanzwe ayo matwarete ubukene bw'amazi kuri iri shure buza bwongereza ingorane abanyeshure babwirizwa kwama baza bikoreye amazi bakoropesha muri ubwo buzu bwa sugumwe misi yose twaba tuza twikoreye amazi tukahakoropa muga n'abana baca bahagira nabi n'uno munsi natwe twagiye tuyazanye ugasanga n'ubunye abana bahononye mwaje muzanye amazi yo kugira iki yo kuhakoropa aba banyeshure hamwe n'abarezi bavuga ko hamwe atagikozwe ingwara zituruka ku isuku rike zishobora kubashwaramwo uyu mwigisha avuga ko bafise amakenga y'ingwara murumve ko hamaze kuba akanuko n'akanuko nuko atari vyiza ku muntu kumbure ngira ngo zovamwo utugwara ntituzi zizovamwo izo arizo mbwa ivyo vyose ahantu hose hatari isuku amakenga ntabura y'ingwara zishobora kwaduka ku ruhande rw'abavyeyi ubaserukira ku ishure rya lise bubanza bigira imana ruwi abona ko bobandanya baterera mu nyubako ku neza y'abana babo zimwe mu nzitizi abavyeyi n'abarezi bashira imbere yo kubura inyubako nziza ni ingingo yafashwe n'umushikiranganji w'indero yo kudatoza amafaranga mu bavyeyi abajeje intwaro batarimwo nk'uko abayobozi bari basanzwe babikora ivyo vyatumye hamwe abavyeyi banka gusubira guterera ahandi naho abayobozi bagatinya gusaba iyo ntererana abavyeyi uko biri kose abayobozi b'amashure bataka leta guterera mu nyubako z'ishure ibubanza diane ndonse ijwi rya amerika Diane Ndonse urakoze kuducukumburira igisata rero duca tubandanirizaamwo ikiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya ni igisata c'impunzi impunzi z'abarundi zirenga kuri cumi harimwo abaserukira abandi bafungiwe mu ikambi y'impunzi nduta muri Tanzania abandi batatu nabo bungururijwe gufungirwa ku murwa mukuru w'intara ya Kigoma iyo kambi irimwo bagirizwa ko baba bafitaniye imigenderanire n'imirwi y'abarwanyi irwanya leta y'u Burundi umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika yarusha muri Tanzania Pierre Claver niyo nkuru yavuganye kuri telefone na bamwe muri abo barundi bari mu ikambi ya Nduta maze adutegura ino nkuru abenshi muri izo mpunzi ziriko zirafatwa n'igipolisi ca tanzaniya mu ikambi ya nduta n'abaserukira abandi abatwara amazone canke abahoze bayatwara incabwenge hamwe n'abakiri bato ubu ni uwo mu muryango w'umwe mu bafashwe turabye abantu bose bafashwe uretse abasore bakeya abasigaye bose bagiye barobora incabwenge incabwenge zo bagiye bafata batwara uno munsi abasore baba bafashwe hariho abo bakuye mu izoni ya cumi na kabiri babiri mu izoni ya cumi n'umunani babiri nyine bakafatanya na chef de zone y'umugore ni ukuvuga harimo chef de zone ya gatatu hakabamo uwahoze atwara zone ya gatandatu bita alex hakabamo n'uwahoze atwara zone y'indwi bita bonifasi bacafata na chef de zone y'umunani bacabafata n'abandi bahungu babiri bafate muri village ya cumi na rimwe imbere y'uko igipolisi gitangura kubafata ku munsi wa gatatu w'iyindwi habanje kuba isakwa ry'ibigwanisho mu ngo zabo icyo bagirizwa ahanini ni uko boba bari mu bya politike hamwe n'imigwi y'abagwanyi ifise intumbero yo gutera uburundi ababo bobo barabihakana ahubwo bakavuga ko ari reme ntanya babagiza ko batanze tere yo kwigishiriza mu kirobere ndetse nawe bakavuga ko ari mu izone y'umunani geragera cumi na rimwe bo bamwageza ko ngo yoba umunyepolitike ngo yoba kiroke ikaroberi ariko ibyo byose nta fatiro bifite bakamwageza ko yoba zizigwanisha ubwo bagomba kwigwanisha bamaze kwibura bakamwageza hariho akagwi kamaze iminsi kabatuma kazunguruka mu ikambi bakamwageza ko ngo yoba ariwe yakaserukira nta kintu na kimwe byiza batora nta n'ikaye babatoye nta na kompiyuta mikoronize menye n'iriko irakorwa kubera ko yimirije kuba amatora yo gutera agashefu dozone bakaba babona ko ayo matora yogera abo bagabo bari mu gasho kugira ngo ntibitoze basubire kwizerwa n'abanyagihugu naho abo mu miryango y'abafashwe bahakana ibyagirizwa babo abandi twavuganye bemeza ko benshi mu bariko barafatwa bateye amakenga gusa bagasaba ko atawobeshegwa abantu batibwe hariho abantu nyene bari barabatanze ko ari abapolitisiye harimo nyene bamwe bamwe b'imbonerakure nyisho rero nyene baragiye baramenyekana barabatanga ku gipolisi igipolisi kubera bariho kugihindura bazana ikindi nyinshi bashitse bagira nteka ripoti ubu rero bariko barabegeranya nyene abamenyeka bose batandukanye mu mazina nyene ni kuvuga hariho amazone yagiye aradondagurwa kuko ariko arigirwamo ibintu vy'ibizirikare ayo mazone abo bashaka dozone babo bose bariko barafatwa hariho n'abandi bantu bamwe bamwe nyine bagiye barafatirwa mu mpangu nyine izi mpangu badondaguye nk'ubu hariho urupangu bavuze rwo mu izina n'umunani harimo abantu bafatiye hanyuma baca babeshera abo bantu ngo babatwaye ku rugamba nabo nyine barabashoye kuri uyu wa gatanu batatu muri abo bafashwe batwawe gufungirwa ku mugwa mukuru w'intara ya kigoma iyo kambi y'impunzi irimwo ihana urubibe mbere n'uburundi izo mpunzi zahunze zivamwo ico nico kibatera amakenga ko bashobora kurungikwa gufungirwa mu gihugu cabo bagasaba ko borekugwa amakenga n'ubwaze turabifise kuko naho batubwiye ngo babajanye ikigoma nta muntu yaba yabakurikiranye ngo babaherekeze avuge ngo ati aba bantu ndabona aho bashikiye kandi icacu kidutera amakenga ni uko umwanya wose bamazeho batigeze bemera ko tuvugana nabo amakenga turayafise ko bashobora kubarungika mu burundi kandi umuntu muto muto nka twebwe yumva kuko biba bitoroshe batwaye batatu hasigaye cumi na batanu bo ikigoma hariho shambure ihari shambure d'affaire ihari aho bafungiye abantu bagizwe n'ibyaha bya politike hakabaho n'aho batungira abagize bya gisirikare ubwo bani bwinshi cyane kuko dufate nko mu zone y'umunani aho usanga nterereye nsanzwe mbaye hariho umugwi wari wigikiye ujya sefudo zone w'umugabo abo barafite agashavu bavuga bati twebwe ntidushobora kumubona aguma yidegenza mu gihe uwacu nabo bamutwaye kumufunga abashigikiye sefudo zone umugore bumva ko baca bakorana n'igipolisi bavuga ati natwe ntimuzotunanira tuzobamarira mu gasho kuko bamwe tumutwaye ubu tugashagira ubwoba cyane bavuga bati yabona twebwe aba bantu baratugurishije baratumaze kuko incabwenge zari zihari baragiye na natwe aho dusigaye sijya mbere muri iyo kambi ya nduta hafatwa impunzi zigafungwa mu minsi yeze mbere haratoweyo ibigwanisho bitari bike bicira umuriro harimwo inkoho bamwe mu bari muri iyo kambi bavuga ko habamwo abantu bateye amakenga bashobora kuba baje kudurumbanya umutekano kugira ngo igihugu ca Tanzania gishavure cirukane impunzi zose zitahuke ico bikoze ico gihugu cabahaye indaro caremeje ko atabo kizokwirukana ku nguvu ahubwo kibahamagarira gutahuka ku bushake bwabo Pierre Claver niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika Claver niyo nkuru nawe nyine arakenuye inkuru zitandukanye z'ikiganiro iwanyu mu ntara n'ibindi biganiro rya Amerika bibatunganiriza mushobora kuzumva kuri wezi itatu akaburungu radiyacu vewa akaburungu com mu kanya inyuma y'aka karuhuko gato turaca tugaruka ku rupfu rw'umuririmbyi w'umuganda radiyo itariki ya mbere ukwezi kwa kabiri izoba itariki ntibagirwa ku bakunzi b'umuririmbyi w'umuganda moses sekiboga bakunze kwita radio akaba ari mu murwi good life aho bavyuka bumva inkuru y'incamugongo y'urupfu rwiwe muti none ivyamuranze mu buzima bwiwe kamuririmbyi n'ibiki mugenzi wacu eric bagira ubusa mu gihugu c'u rwanda niwe tubibaza
nyuma yo gukubitirwa mu kabari kitwa diba iya ntebe muri uganda mu mirwano yatewe n'ubushyamirane bw'abo bari kumwe moses na kintije sekiboga wamenyekanye muri muzika ya uganda by'umwihariko mu itsinda rya good life nka moze radio yitabye imana mu rukera rwo kuri uyu wa kane tariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri bibiri na cumi n'umunani biravugwa ko urupfu rw'uyu muhanzi wari ukunzwe cyane mu karere no hanze yako rukomoka ku ngaruka yatewe n'inkoni yari aherutse gukubitirwa muri ako kabari n'umusore ucunga umutekano w'akabari bimuviramo guhungabana bikomeye ajyanwa muri koma mu minsi ishize nibwo uyu muhanzi yari yujuje imyaka mirongo itatu n'ine y'amavuko inshuti ze na bamwe mu bafana be bamukoreye ibirori by'isabukuru we ari mu bitaro bya Case Hospital n'ibitaro yamazemo ibyumweru bibiri muze radiyo yaririmbaga mu itsinda rya good life yarafatanije na mugenzi we wizo uyu wizo ni murumuna w'umuhanzi w'icyamamare jose kamiliyoni muri uganda itsinda good life ryatangiye muzika mu myaka ya za bibiri na kane radio na wizo batangiye kwamamara nka good life muri za bibiri n'icyenda ari nabwo batangiye kwigarurira imitima y'abanyayuganda ndetse bambuka n'imipaka babifashijwemo na zimwe mu ndirimbo zabo zari zigezweho zirimo iyakanyujijeho mu karere bread and butter bimwe mu bihembo itsinda good life ryegukanye harimo hype music award peel of africa music award radio nawe zo kandi bahataniye ibikombe birimo icya beta awards muri bibiri na cumi na gatatu baza no guhatana muri mtv awards mu mwaka wa bibiri na cumi na kane gusa amahirwe ntiyabahiriye mu myaka ishize hari amakuru yakunze gusakara mu bitangazamakuru ko aba bahanzi bagiye bashaka gutandukana ariko bikarangira basubiranye urupfu rw'uyu muhanzi w'umuhanga rwashavuje benshi mu bahanzi bagenzi be bo mu karere uhereye kuri bagenzi be b'abanyayuganda kugeza ubu bagiye gukorera ikiriyo mu rugo rwa nyakwigendera ruherereye ahitwa makindye mu byaranze radiyo mu mashuri yisumbuye hazamo ko yakundaga umuziki n'abakobwa nk'uko abo biganaga barimo stephen wakaza babitangaza yize amashuri yisumbuye kuri holy cross lake view senior secondary school muri jinja kuva mu wa mbere kugera mu wa kane akimara gusoza icyiciro rusange yakomereje kuri kila college butiki uyu muhanzi radio bivuga ko mu myigire ye yari umuhanga mu buvanganzo cyangwa literature akanumva ururimi rw'icyongereza n'umuziki bidasanzwe kuko ngo radio yatsindaga amarushanwa yose ya muzika yategurwaga ku rwego rw'akarere mu mashuri yisumbuye mu cyiciro rusange ngo yakundaga kwigwizaho inshuti z'abakobwa ndetse ngo yakundaga kuba ari kumwe nabo ku rundi ruhande ngo byari bigoye kuba waca iryera ku kibuga cy'umupira uyu muhanzi abamuzi barimo bwana stephen wakaza wemeza ko bicaranaga ku ntebe y'ishuri bavuga ko redi yakiri mu mashuri yisumbuye yakundaga kuba ari mu kiliziya yagiye kwiga indirimbo zabo mu idini gatorika ku buryo ngo yari umwe mu bakomeye bagaragazaga ubuhanga mu rubyiruko gatorika mu gihe cye mu bategetsi bakomeye bagize icyo bavuga ku rupfu rw'uyu muhanzi twavuga nka perezida wa uganda yoweri kaguta museveni abinyujije ku rukuta rwe rwa twitter uyu mutegetsi yagize ati nabwiwe iby'urupfu rw'umuhanzi moses sekiboga bakunze kwita mozo radio nari namaze kumutera inkunga ngo yivuze kandi nizeraga ko wenda hari icyo byatanga ati yari umuhanzi ukiri muto ufite impano kandi ejo hazaza he hari kuzaba heza asoza agira ati naruhukire mu mahoro biteganijwe ko bazamushyingura kuri uyu wa gatandatu tariki eshatu z'uku kwezi kwa kabiri
Simona Veniona, Kalina Potential. Hey, yo, yo, yo. This is General Ozzy alongside Radio and Weasel.
arakoze mugenzi wacu erike bagira ubusa rero ku buzima bwa radiyo agarutse ko mwumva ko akazina kiwe ko yahawe n'ababyeyi ari moses sekikoba kano karirimbo potential nako kari mu turirimbo twamenyekanye cyane rwose mu karere kandi twakunzwe karirimbwe n'uwo muririmbyi abakunzi biwe mubandanye mwihangana umuririmbyi ngo aragenda ariko uturirimbo two turagumaho tukaguma tubibutsa yuko yabayeho ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda studio ya cumi n'umunani muri kumwe na jowe diane na hazo ni kakanya ca tubaha ko gutasha mukaramutsa inshuti n'abagenzi mufise ku mutima ni mu kanya duca dutangurira kuri mahoro ari ku murongo mahoro ikaze mahoro Mhm, ikaze ku ijwi ry'amerika Mm, murakomeye murakoze cyane Mhm. uherereye amaja hega mahoro
ndi mu burasirazuba bw'u rwanda uri mu burasira- Mu karere ka- havugwa amakinga mu burasirazuba bw'u rwanda
ni amahoro n'izuba ryinshi cyane akazuba kenshi
cyane rwose twe natwe turabona ibirere byatuhindukiriye mu isi yahera akazuba kari kagarutse anahatari kenshi mugabo ubushuhe bwo bwari bwabonetse ariko hasubiye gukanya ahubwo nigeze ngabo muri amerika ndaharakonje cyane twebwe ubu ngubu kubera izuba harashyushye harashyushye Eh, natwe turi mu bihe by'ubukonje ariko ibyatandukanye mu minsi yahera nuko byagiye biraduga bigabanuka ubu byasubiye kumanuka harakonje Mm.
natwe bwego harakanye nuko mahoro ugashaka ko uno munsi tugutahiriza abansabwe
Ah, uyu munsi eh ndashaka gutanga inshuti n'abavandimwe eh
ah, bari muri amerika Mm. duga ku ijambo turakumva
Mhm. hanyuma ndasuzana ubwo ndasuhuza witwa tegekimana emmanuel n'umuryango we bari muri amerika Mhm.
basuhuza marume na masenge bari mu gihugu cya uganda mu nkambi ya ya, ya uganda Mhm.
n'umuryango harimo claude sengiyumva Mhm.
sengimana Mhm.
ah, jean claude Mhm.
na nyiranziza na nyirasafari bose ukabipfuriza ikiga mahoro
nkabifuriza gukomeza kuzagira umwaka mushya w'ihirwe Aha.
kandi reka ariko nari nibagiwe nashoje umuryango wanjye Eh, aho niho wari guhera
nibagiwe
Aho mbera niho ko wari- nari nkumbuye cyane Eh, wa- wahereye ko wari ukumbuye cyane umunani minsi yose uti ntacu
numvaga ndi bubikuze bo ari nacyo Eh, urakoze ndasoza umuryango wanjye urimo papa na mama Eh, bari mu murenge wa kamabuye
eh, n'abo n'abo tuvukana marisela ari i kigali na tomasi ubutumwa burabashikiriye ahantu hose twizera yuko badakura ku murongo ku ijwi rya amerika bakaba babikoranaho urababwira baze baragumizako
cyane rwose ndetse na poromosiyo twiganye bibiri na cumi na gatatu Urakoze.
bagubwe neza cyane urakoze cyane ugira umunsi mwiza mahoro yego yego namwe bakwizi bya amerika murakoze cyane ariko we twavuganye ntabwo nkumenye je nitwa diane ni nahatswe ni nawe hazwe ya, nawe uriya wanyakiriye niwe nibukaga neza Eh, urakoze cyane ugira umunsi mwiza namwe bakwizi bya amerika mugubwe neza murakoze cyane Mhm.
Go. Oh, yeah. You want to dance, oh, you want to shake, oh. Oh, yeah. Oh, God, you bless me, bless, oh, oh yeah. Chop the rice and banana, oh, yeah. I go do my best, oh, yeah.
turaza kubandanya tubaryohereza wikendi yanyu makbire mu buhinga bw'ivyuma ngo tuziki araza kugerageza uko ashoboye kuwa gatanu tuzongera tubahe kano kanya yakoze makbili ya bero yatunganije kino kiganiro yakoze na ingenieur joe yashikanye amaju ya hiwanyu na Lidiane nahazo muri studio ya cumi n'umunani Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ndayifurize kuranirwa mwanyu no mu byanyu
muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mujye no ku rubuga rwacu rwa interineti wazi itatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com maze naho muhakurikire amakuru n'ibiganiro byacu abatwumva ariko mube mugumye ku maradiyo yanyu kuko mu kanya gato cyane saa kumi n'ebyiri mbagezaho dususuruke ikiganiro